tubahaye ikaze nanone ku isomo rya gatatu rivuga kubisikana no kunyuranaho kubisikana no kunyuranaho ni ibintu bibiri hari ukubisikana ndetse no kunyuranaho ikintu cya mbere batubwira hano ku isomo rivuga kubisikana no kunyuranaho kubisikana no kunyuranaho bireba ibinyabiziga bigenda ni ukuvuga ngo kubisikana no kunyuranaho nta bindi binyabiziga bireba keretse ibinyabiziga bigenda nibyo birebwa n'igikorwa cyo kubisikana ndetse no kunyuranaho hanyuma reka turebe kubisikana kubisikana bikorerwa iburyo igihe cyose ni ukuvuga ngo ku isomo ryatambutse twabonye ko umuyobozi w'ikinyabiziga wese agomba kugendera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda ni ukuvuga ngo hano umuyobozi wese ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga agomba kubikora akoresheje rwa ruhande rw'iburyo bw'umuhanda bivuga ngo nimba agiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga aguma ku ruhande rw'iwe rw'iburyo bw'umuhanda hanyuma n'undi nawe akaguma ku ruhande rw'iwe rw'iburyo bw'umuhanda niyo mpamvu kubisikana bikorerwa ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda hanyuma ikindi cya kabiri baratubwira ngo umuyobozi ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga agomba kwegera inkombe y'iburyo bw'umuhanda kugira ngo ibinyabiziga bibisikane neza nta nkomyi niyo ngo nimba umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga aba agomba cyangwa se aba ategetswe kwegera inkombe y'iburyo bw'umuhanda kugira ngo abashe kubisikana neza n'ibindi binyabiziga nta nkomyi niyo ngo impamvu aba agomba kwegera inkombe y'iburyo bw'umuhanda ni uburyo bwo kugira ngo bya binyabiziga bibisikane neza nta nkomyi ibayeho niyo ngo hano inkomyi ni ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira imigendere yo kugenda mu nzira nyabagendwa nicyo twita inkomyi niyo ngo rero impamvu bagomba kwegera inkombe y'uburyo bw'umuhanda ni ukugira ngo hataza kubaho iyo nkomyi yabangamira imigendere yo kugenda mu nzira nyabagendwa hanyuma hano ku iri somo ryo kubisikana nanone barongera baratubwira ngo umuyobozi iyo ubugari bw'umuhanda budahagije kugira ngo ibisikana rikorwe neza nta nkomyi abayobozi bashobora kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru iyo ubugari bw'umuhanda bivuga ngo ubugari bw'umuhanda bushobora kuba budahagije bitewe n'uko umuhanda ari muto bivuga ngo icyo gihe abayobozi b'ibinyabiziga bashobora kunyura muri ziriya nzira z'impande z'abanyamaguru kugira ngo ryabisikana cyangwa se cya gikorwa cyo kubisikana gikorwe neza nta nkomyi mu nzira nyabagendwa hanyuma barongera baratubwira ngo mu mihanda yo mu misozi aho ibisikana ridashoboka abayobozi b'ibinyabiziga bimanuka bashyira ibinyabiziga byabo ku ruhande ibinyabiziga bizamuka bigakomeza ni ukuvuga ngo hano impamvu ibinyabiziga bimanuka ari byo bijya ku ruhande kuri ya mihanda y'imisozi aho ibisikana ridashoboka ni ukugira ngo bya binyabiziga nimba byari birimo bizamuka ni ukuvuga ngo muri ya mihanda y'imisozi kandi ubugari bw'umuhanda bukaba budahagije ngo umuyobozi w'ikinyabiziga impamvu ari we ushyira ikinyabiziga ku ruhande ni uko aba ari we biba byoroheye kuba yashyira ikinyabiziga cye ku ruhande kurusha umuyobozi w'ikinyabiziga kizamuka niyo mpamvu ko iriya mihanda yo mu misozi aho ibisikana ridashoboka umuyobozi w'ikinyabiziga kimanuka ashyira ikinyabiziga ku ruhande hanyuma umuyobozi w'ikinyabiziga kizamuka agakomeza hanyuma barongera baratubwira ngo iyo byanze bikunze kimwe mu binyabiziga bigiye kubisikana kigomba gusubira inyuma ku mihanda yo mu misozi cyangwa se mu mpinga z'imipando aho ibisikana ridashoboka abayobozi b'ibinyabiziga bigomba gusubira inyuma ni aba bakurikira abayobozi b'ibinyabiziga bitwaye imizigo bahuye n'ibinyabiziga bitwara abantu ni ukuvuga ngo abayobozi b'ibinyabiziga bitwara imizigo bahita basubira inyuma hanyuma abayobozi b'ibinyabiziga bitwara imizigo bigakomeza hanyuma abandi bayobozi bagomba gusubira inyuma ni abayobozi batwaye ibinyabiziga bidakomatanye nabo basubira inyuma bahuye n'ibinyabiziga bikomatanye ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bikomatanye ni ibinyabiziga bikururana bigenda nk'aho ari ikinyabiziga kimwe n'ibyo binyabiziga bikomatanye ni ukuvuga ngo nimba utwaye ikinyabiziga kidakomatanye ukaba uhuye n'utwaye ikinyabiziga gikomatanye usubira inyuma hanyuma wa wundi utwaye ikinyabiziga gikomatanye akazamuka hanyuma ibindi binyabiziga bigomba gusubira inyuma ni ibinyabiziga bito bihuye n'ibinini ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bito bisubira inyuma hanyuma ibinyabiziga binini bigakomeza ni ukuvuga ngo urugero ushobora nko kuba utwaye nk'ikinyabiziga gito urugero harimo nka tagisi vuwatire ukaba uhuye na minibisi itwara abantu ni ukuvuga ngo icyo gihe utwaye tagisi vuwatire usubira inyuma hanyuma minibisi itwaye abantu igakomeza ni ukuvuga ngo uru ni urugero rw'ibinyabiziga bito bisubira inyuma bihuye n'ibinyabiziga binini hanyuma barongera baratubwira ngo iyo ari ibinyabiziga biri mu rwego rumwe ibinyabiziga bisubira inyuma ni ibinyabiziga bimanuka ni ukuvuga ngo noneho iyo bihuriye muri ya mihanda yo mu misozi cyangwa se mu mpinga z'imipando iyo byanze bikunze kimwe mu binyabiziga kigomba gusubira inyuma ni ukuvuga ngo kandi bikaba bihuye ari ibinyabiziga biri mu rwego rumwe uvuga ngo ibinyabiziga bimanuka nibyo bisubira inyuma hanyuma ibizamuka bigakomeza uvuga ngo hano impamvu ibinyabiziga bimanuka ari byo impamvu ari byo bisubira inyuma ni ukuvuga ngo ikinyabiziga kimanuka biba bicyoroheye gusubira inyuma kurushya cya kinyabiziga kizamuka niyo mpamvu ko iriya mihanda yo mu misozi ibinyabiziga bimanuka bisubira inyuma bihuye n'ibinyabiziga bizamuka iyo ari ibinyabiziga bihuye biri mu rwego rumwe hanyuma tukiva ku iri somo ryo kubisikana tugiye kureba noneho igikorwa cyo kunyuranaho kunyuranaho bitandukanye no kubisikana ni ukuvuga ngo kunyuranaho byo bikorerwa ibumoso kunyuranaho bikorerwa ibumoso ni ukuvuga ngo kunyuranaho ushobora guhita wibaza uti bikorerwa ibumoso gute ni ukuvuga ngo kunyuranaho ni cya gihe uba ukurikiye umuyobozi w'ikinyabiziga hanyuma ukamunyuraho ni ukuvuga ngo iyo ugiye kumunyuraho umunyuraho ukoresheje uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda kuko twabonye ko abayobozi b'ibinyabiziga bategetswe kugendera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda ni ukuvuga ngo nimba agiye kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ni ukuvuga ngo icyo gihe amunyuraho akoresheje uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda ariko barongera baratubwira ngo kunyuranaho bishobora no gukorerwa iburyo iyo unyugwaho agaragaje ikimenyetso y'uko ashaka gukatira ibumoso ni ukuvuga ngo hano uburyo kunyuranaho bikorerwa iburyo ni cya gihe wari ukurikiye ikinyabiziga hanyuma ikinyabiziga wari ukurikiye kikakwereka ikimenyetso y'uko kigiye gukatira iburyo ni ukuvuga ngo uhita unyura kuri cya kinyabiziga ukoresheje uruhande rwiwe rw'iburyo ni ukuvuga ngo icyo ni cyo gihe kubisikana bishobora gukorerwa iburyo bw'umuhanda bivuze ngo hano kunyuranaho ntabwo bikorerwa ibumoso gusa ahubwo bishobora no gukorerwa iburyo bitandukanye no kubisikana twabonye ko byo bikorerwa hehe iburyo gusa hanyuma tukiri ahangaha nanone barongera baratubwira ngo umuyobozi ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga agomba kumanza yiringira ibi bikurikira hari ibintu umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kumanza yiringira igihe agiye kunyura ku kindi kinyabiziga icya mbere ni ukureba nimba ntawe atangiye kumunyuraho ngo areba inyuma akoresheje retroviseri z'ikinyabiziga akareba inyuma ye nimba nta muyobozi w'ikinyabiziga uhari watangiye kumunyuraho hanyuma ikindi cya kabiri agomba gukora ni ukureba nimba nta muyobozi watangiye kunyuranaho imbere ye ni ukuvuga ngo imbere ye nimba arebye mu ntambwe y'imbere ye ku binyabiziga biri imbere ye akabona hari ikinyabiziga cyatangiye igikorwa cyo kunyuranaho icyo gihe aba abujijwe kuba yanyura ku kindi kinyabiziga hanyuma ikindi kintu cya gatatu nanone umuyobozi agomba kumanza yiringira kugira anyure ku kindi kinyabiziga ni ukureba mu ntambwe ndende nimba nta nkomyi irimo ni ukuvuga ngo inkomyi twabonye ko ari ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira imigendere yo kugenda mu nzira nyabagendwa ni ukuvuga ngo nimba arebye mu ntambwe ndende akabona ko harimo inkomyi inkomyi ni ukuvuga ngo hashobora kuba hariho ikorosi cyangwa se hakaba hari ibindi binyabiziga biri muri cya gisate cy'umuhanda ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bishobora kuba byaba inkomyi idashobora gutuma cya gikorwa cyo kunyuranaho gikorwa neza ni ukuvuga ngo ibi bintu uko ari bitatu nibyo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga agomba kumanza yiringira hanyuma tukiri aha ngaha nanone barongera baratubwira ngo iyo ubugari bw'umuhanda budahagije cyangwa se budatuma abayobozi b'ibinyabiziga banyuranaho nta nkomyi abayobozi bashobora kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru ariko bamanje kwiringira ibi bikurikira umuvuduko w'ibinyabiziga ndetse n'uko ubutaka bumeze ni ukuvuga ngo niba ubugari bw'umuhanda budahagije umuhanda ari mutoya ni ukuvuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura muri ziriya nzira z'impande z'abanyamaguru ariko hari ibintu amanje kurebaho icya mbere ni umuvuduko w'ibindi binyabiziga hanyuma ikindi cya kabiri ni ukureba uko ubutaka bumeze ni ukuvuga ngo ubutaka arebaho uko bumeze ni bwa butaka bw'inzira z'abanyamaguru agiye kwitiza anyuranaho kugira kubera ko bwa bugari bw'umuhanda budahagije kugira ngo cya gikorwa cyo kunyuranaho gikorwe neza nta nkomyi hanyuma ikindi hano batubwira ko iki gikorwa cyo kunyuranaho barongera baratubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyura ku banyamaguru agomba kwitaza abanyamaguru anyuzeho asiga umwanya utarimo inkomyi ariko uwo mwanya ntushobora kujya munsi ya santimetero mirongo itanu iyo anyuze ku kinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa kandi nanone uwo mwanya ntushobora kujya munsi ya metero imwe iyo anyuze ku banyamaguru hano bishatse kuvuga iki ngo nimba umuyobozi w'ikinyabiziga yaragiye kunyuranaho yaragiye gukora cya gikorwa cyo kunyuranaho kandi akaba agiye kunyura ku kinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa ngo icyo gihe yitaza za nyamaswa anyuzeho cyangwa se amatungo asize umwanya ungana na santimetero mirongo itanu hanyuma nimba agiye kunyura ku banyamaguru yitaza abanyamaguru anyuzeho asiga umwanya ungana na metero imwe nibura ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni byo umuyobozi yubahiriza nimba agiye kunyura ku kinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa cyangwa se ku banyamaguru bavuga ngo ibi bipimo nibyo agomba gukurikiza igihe agiye kunyura kw'abo banyamaguru cyangwa se ku binyabiziga bikuruwe n'inyamaswa hanyuma hano barongera baratubwira ngo kunyura ku kinyabiziga cyangwa se kunyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri bibujijwe aha hakurikira tugiye kureba ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuba yanyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri bivuga ngo ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri ni ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri bivuga ngo iyo bavuze ibiziga ni kimwe n'amapine uvuga ngo rero hari ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuba yanyura ku kindi kinyabiziga uretse icyo kinyabiziga kigendera ku biziga bibiri urugero harimo amagare za velomoteri ndetse n'amapikipiki uvuga ngo rero aho hantu ni aha hakurikira ahambere ni hafi y'inzira z'abanyamaguru ku duhanda tw'abanyamagare hanyuma ahandi ubujijwe kuba wanyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri ni ku mihanda iyoborwa n'abakozi babifitiye ububashya bivuga ngo abakozi babifitiye ububashya bivuga ngo harimo bari abapolisi bo mu mitwe ishinzwe umutekano mu muhanda kazamo bari aba ofisiye ndetse n'aba su ofisiye muri polisi y'igihugu cyangwa se mu ngabo z'igihugu hakazamo bariya abakozi bakora mu biro bya minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu nk'uko twagiye tubabona mu isomo rivuga abakozi babifitiye ububashye ni ukuvuga ngo igihe ari mu nzira nyabagendwa iyoborwa n'abapolisi bo mu muhanda cyangwa se bari abakozi babifitiye ububasha mu nzira nyabagendwa icyo gihe ni ukuvuga ngo ababujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri hanyuma ahandi hantu umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri ni hafi y'iteme ahari imihanda ifunganye ni ukuvuga ngo hafi y'iteme ahari imihanda ifunganye ni ukuvuga ngo aho hantu abujijwe kuba yanyura ku kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri hanyuma ahandi hantu umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuba yanyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri ni mu bice by'umuhanda bimeze nabi ni ukuvuga ngo mu bice by'umuhanda bimeze nabi ushobora kuba wenda uwo muhanda hari imbogamizi runaka ishobora gutuma atanyura ku kindi kinyabiziga ha- hakaba hariho nk'ikorosi cyangwa se hari indi nkomyi iyo ari yo yose ishobora gutuma atanyura ku kindi kinyabiziga vuga ngo aho hantu naho abujijwe kuba yanyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri hanyuma ahandi hantu umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuba yanyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri ni ahari ikimenyetso kibimubuza ni ukuvuga ngo ahantu ageze agasanga hari ikimenyetso kimubuza kuba yanyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri aho hantu naho abujijwe kuba yanyura ku kindi kinyabiziga uretse icyo kinyabiziga kigendera ku biziga bibiri ni ukuvuga ngo aha niho hantu umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuba yanyura ku kindi kinyabiziga uretse ikinyabiziga kigendera ku biziga bibiri